muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku burundi muri kumwe naho zina umunezero kuri miko kaze mu biganiro byacu ni ukuvuga twebwe kuri twebwe kuri uyu munsi tuha insiguro y'uko ari umunsi w'umunezero kubera yuko twari mu mishyamirano tukaba twarasubije hamwe ngaha mu rugombo uyu ni mwarimu bizabishaka sayidi umuyisilamu wo mu burundi avuga ko abayisilamu mu burundi bagumye bafatanye mu nda intumwa y'imana muhammad yabaniye neza aho badahuje imyemerere aho yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'abayahudi bari batuye mu mujyi wa madina bagirana amasezerano mu kurinda umujyi wa madina bose bari bahuriyeho uyu nawe ni shehe hitimana salim mufti w'u rwanda mu ijambo yashikirije abayisilamu bo mu rwanda aho bahimbaza umunsi mukuru wo gusozera amafungo izi nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye uburyo abayisilamu mu burundi no mu rwanda bahimbaje umunsi mukuru wo gusozera amafungo n'ubutumwa bahawe ni mu kanya gato murabe hafi y'amaradiyo yanyu uno munsi abayisilamu bo ku isi bahimbaje umunsi mukuru w'irayidi inyuma y'ukwezi bari bamaze mafungo mu burundi uwo munsi mukuru naho nyene wahimbajwe n'abayisilamu baho mugenzi wacu evariste nziko banyanka yari mu ntara ya cibitoke aratubwira uburyo uwo munsi wahimbajwe
abayisilamu bo mu ntara c'ibitoke bifatikanije n'abandi bayisilamu bo ku isi mu guhimbaza umunsi mukuru wo kurangiza ikiringo c'amafungo c'imisi mirongo itatu uwo munsi bitawira ntoyi bawuhimbaje inyuma y'ikiringo c'umwaka abo bayisilamu bo mu ntara c'ibitoke bariciyemwo imigwi ibiri bapfa uburongozi bw'idini bashima ko ikiringo barangije c'amafungo cabafashije kwiyunga nk'uko vyemezwa n'uno mukenyezi ayishakiye ayisha twasanze ku musigiti wo ku mugwa mukuru wa komine rugombo twabanje gushima imana ko twafunze aya mafungo tumeze neza ata ngwara ata kibazo bimeze neza mu bisilamu nta kibazo dufise n'icyari gihari twaragiye hamwe turaraba ico twokora turasubirana bari batandukanye turashima imana imana bidufasha twatangiye gufunga turi kumwe twese atawanja wangu uko kwiyunga kw'abayisilamu bo mu ntara c'ibitoke kuranemezwa n'uwarongoye igisabisho co kuri uno munsi abayisilamu barangiza amafungo y'iramazani mwarimu bizabishaka sayidi uno munsi awita uwo gusubiza hamwe ni ukuvuga twebwe kuri twebwe kuri uyu munsi tuha insiguro y'uko ari umunsi w'umunezero kubera yuko twari mu mishyamirano tukaba twarasubije hamwe ngaha mu rugombo ni ukuri turafise umunezero ntangere niyo nsiguro twohereza uyu munsi kubera yuko twasubije hamwe nta kibazo abayisilamu bo mu ntara c'ibitoke babwijwe rya Amerika ko naho ubuzima buzimvye muri no minsi bagerageje kurondera ibifungurwa basabikanye n'abataronse ingene bahimbaza uno munsi ego ku bantu batishoboye twaronkeje duke duke tubayeho kubwira urabona ubuzima buzimvye turi mu bihe bigoye nubwo twabashoboje duke duke nyene bifashishe nabone twateguye byinshi ubu abatishoboye bose dusangirira hamwe buri muntu wese afite ubushobozi ni ukuzara kwega umuntu atishoboye amushyira ngaho imfubyi abatishoboye bose turabiyegereza kugira banezerwe tunezererwe hamwe twese hamwe twatekanyije kuba twokwakira abana batishoboye barenga hafi ijana tuza gushobora gufungurira uno munsi tuvuye ngaha kuki kiwanja nyene tuca dushika tubafungura ko twaje no kubiringaniza mwarimu bizabishaka sayidi ni umwe mu ndongozi z'idini rya isilamu mu ntara c'ibitoke ashima ko ibihugu vyo muri kano karere vyafashije kugira bikunde hatangura ibiganiro vy'amahoro hagati y'abarundi atera kamo abazitaba ibiganiro kuva ku munsi wa gatandatu w'ino ndwi kuzoganira bahuza bagashira imbere inyungu z'uburundi n'abarundi kugira indyani za politike zirangire twebwe nko nk'abayisilamu turi abanyamahoro nk'uko isilamu bivuga yuko ubwisilamu ni amahoro no kwicisha bugufi dusaba yuko ibyo biganiro vyonyaruka n'ukuri yuko kugira abari hanze y'igihugu bari hehe basubire mu gihugu cyabo cy'amavukiro kugira twumvikane twubake igihugu cyacu twubake igihugu cyacu kuguma mu mishyamirano itagira inyungu ntaho izodushikana ahubwo ni uko ibyo biganiro byonyaruka kugira abantu basubize hamwe ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wo kurangiza ikiringo c'amafungo ku bayisilamu bo mu ntara c'ibitoke byari byatewe iteka n'intumwa z'umuryango w'abayisilamu mu Burundi komibu ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika mu gisagara ca bujumbura naho nyene umunsi mukuru wo gusozera amafungo ku bayisilamu wahimbajwe ni inkuru ya fidelite ishatse
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
abashyiramo isinzi bahuriye ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri muri zone nyakabiga muri komine mukaza iruhande y'umusigiti icyo kibanza ari kimwe mu bibanza biri hagati mu gisagara cya bujumbura byahuriyemwo abashyiramo bavuye mu mihinga itandukanye baje gusangira igisabisho cy'umunsi mukuru urangiza iminsi mirongo itatu y'amafungo ishimikiro ry'igisabisho barimu cyari gifatiye ku nyigisho zijyanye n'ubumwe shehe abudi john arongoye mu burundi urwego rw'abavugabutumwa b'abayisilamu babitabaye imamu niwe yarongoye igisabisho mu kibanza cyo mu nyakabiga ikintu twavuze cyane cyane urabona ko ubu u- isi irimo ingorane nyinshi cyane cyane ibihugu by'abayisilamu usanga amacakubiri ingwano nyinshi ingorane ni nyinshi mu bihugu none icyo twashimikiye ko ni gushikiriza ubutumwa mu bayisilamu ko bagerageze babe ikintu kimwe ubumwe bw'abayisilamu ubumwe bw'igihugu ubumwe bw'abarundi n'ubumwe bw'isi yose muri iyi minsi mirongo itatu y'amafungo abasilamu bari bamazemo iminsi haribonekeje ibitero by'abihevyi byitirirwa abayisilamu mu mihingo itandukanye y'isi bamwe mu bayisilamu twaganiriye bavuga ko bakora ivyo bateye kubiri n'amabwirizwa y'idini rya isilamu nk'irya eta isilamike ni nk'ibintu by'amarongo yabo baba bari kwaragwanira ariko nta na hamwe imana yanditse yuko kwica uwundi birekuriwe ntabyo twemera kabisa idini ya kisilamu ni gukundana niyo isilamu mu dini ry'iwacu nta kwicana kuriho mugabo iyo umuntu ajya kugutera uramwihora nk'ubu je bankoreye ikibi nkaba mbonye urya muntu yamariye petetre nk'umuryango ndavuga aho ndamubonera ni hajya nyene turashobora kujana ndanje ndamwihore ibintu byashikiye ejo turabibonye ma interinete ma ma whatsapp ngene umuntu yashaka agenda guturira iyi bombe hariya mu kibuga cy'imaka cyonyine kica kimuturira hariya wenyene Ah, mu gihugu cyacu cy'uburundi vrema imana idukinge vrema ntibizoshita nga mu burundi baravuga ngo umuryango abumwe ariko agatukisha umuryango sivyo n'abo bantu nabo ibyo bakora sivyo boshaka bo kwihanura bagakurikiza idini yacu kuko batukisha idini cya mbere na mbere abantu babona uko twishishiriye tumeze neza dusenga cyane ariko bakumva kandi ngo abantu biturikije bishe abantu bishe umuryango uyu n'uyu si byiza abo rero boshaka bova mu bwisilamu kuko si abisilamu abo Mm, abo ni abicanyi gushika no mango abarukiye umuryango w'abayisilamu mu burundi bavuga ko ata murundi barumva yinjiye mu migwi y'iterabwoba vyongeye shehe abudi john avuga ko bagerageza kubigwanya mu nyigisho batanga ntitumeze kumva ko ari abasore bagiye hariya b'abayisilamu mu burundi turabigwanya turigisha ko ibyo bintu si byiza ni inyigisho tuzigira mu misigiti iwacu tugira amaseminere kenshi tugira amajourne de reflexion kwigisha abasore ko umuntu nta burenganzira bwo kwica uwundi muntu cyangwa kwica wenyine umunsi mukuru usozera amafungo ku bayisilamu uhimbaza utandukanye nyuma y'igisabisho kaba akaryo kuri bamwe ho kunezerwana hagati y'inshuti n'abagenzi ku bandi nabo kaba ari akaryo ko kugarukira ku batishoboye abari mu bitaro mu mabohero n'ahandi وإياك نستعين غير المغضوب i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika
Mu Rwanda abakenyezi b'abayisilamu basabwa kudasura kwambara bipfutse mu maso kugira birinde abiyoberanya bagamije guhungabanya umutekano ni mu ijambo ryashikirijwe na Sheikh Hitimana Salim arongoye Islam ku rwego rw'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
ubwo basozaga igisibo cy'ukwezi kwa ramadani mufti w'u rwanda shehe hitimana salimu yasabye abayisilamukazi kureka kwambara imyambaro ibepfuka amaso yose uyu muyobozi w'abayisilamu mu rwanda yatangaje ibi nyuma y'aho hirya no hino ku isi hakomeje kumvikana iterabwoba rikorwa na bamwe mu biyitirira idini ya isilamu mufti w'u rwanda yavuze ko iri terabwoba no mu rwanda ryahageze intumwa y'imana muhammad yabaniye neza abo badahuje imyemerere aho yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'abayahudi bari batuye mu mujyi wa madina bagirana amasezerano mu kurinda umujyi wa madina bose bari bahuriyeho dushingiye kuri izi ngero tumaze kuvuga birashimangira neza ko ibikorwa by'iterabwoba mumaze iminsi mwumva hirya no hino ku isi bikibasira inzirakarengane ntaho bihuriye na gato n'idini ya isilamu hano iwacu by'umwihariko naho mu bihe byashize hagaragaye bake biganjemo urubyiruko bafite ibitekerezo by'ubuhezanguni bwitirirwa isilamu mufti w'u rwanda yatangaje ko hamaze gushyirwaho amabwiriza ntarengwa agamije gukuraho icyuho ku muntu uwo ari we wese wakwitwikira idini agakora ibikorwa by'urugomo hafashwe icyemezo cy'idini fatwa cyo guhagarika umwambaro uhisha uburanga bwose ugasiga intoboro y'amaso gusa bakunda kwita mu rurimi rw'icyarabu niqab kubera ko uwo mwambaro ishe uburanga bwose cyangwa ugaragaza amaso gusa wagiye ukoreshwa nabi haba mu mahanga ndetse na hano iwacu mu rwanda aho hamwe wagiye ukoreshwa n'abagizi ba nabi bagamije kwiyoberanya mu bikorwa bifitanye isano n'iterabwoba n'ubundi bugizi bwa nabi bugaragara mu ishusho yitirirwa isilamu uyu mwambaro abayisilamukazi babujijwe benshi mu basilamu bavuganye n'ijwi rya amerika batangaje ko iki cyemezo ari cyiza kuko n'ubundi kwambara imyambaro ipfuka isura yose bitari mu muco w'abanyarwanda ntabwo ari uko korani tubwira ni ibintu abantu bagiye biyongeraho ariko korani itubwira ngo tugomba kugaragaza abagore bagomba kugaragaza uburanga n'ibiganza ibyo ngibyo nibyo twashingiraho biriya bintu umwambaro utasenga u- u- uri kubamira imana ntabwo byemewe kugira ngo uwambare hariya mu bwarabu urabona n'ahantu hakunda kuba n'imisenyi n'iki n'ibizuba byinshi noneho abagore babo bakabyambara ariko ubundi ntabwo byemewe biriya ni ibintu bi- bishyiriraho urabona mbese nk'aba bazungu urabona ibintu bakora bakakinana ubukariso natwe tukabigana buriya ntabwo ari umuco umunsi wo gusoza igisibo wagaragayemo abantu benshi bari baje gusaba bambaye imyenda y'abayisilamu n'abatari bo bari bayambaye uyu mubyeyi yaturutse mu birometero birenga mirongo itatu nabaga intangana ni mu kinyagasambu ariko inyagasambu ni umuntu wampaye inzu yo kubamo nabuze icyo ndi hano nagiye mu bitaro kubera iyi ndwara ya sida uzi ko urwara udafite uko urwaza ukamererwa nabi mvamo nsanga baranyibye umuntu amakazi ko kuba mu nyagasambu inzara iranyica ndavuga nti reka ubwo bafungura abisilamu ndebe ko ari cyo nabona ntacyo mbona nyine nta kintu mbona kubera inyagasambu ni mu cyaro uyu munsi se ko bavuga ngo abasilamu bafasha bagenzi babo we nta kintu kirakugeraho nta kintu cyari cyangeraho na kimwe kubera ko na- nagiye mu cyaro ariko iyo- ariko kera nkiri ino nkiri ino cyangiragaho Noneho uyu munsi witeze ko hari icyo No- none naje kuvuga nti ubwo abisilamu bafunguye ndagira icyo mbona singiye kwicirwa n'inzara mu nzu umunsi wo gusoza igisibo cya ramadhani wari ikiruhuko mu gihugu hose ni umunsi waranzwe n'isangira hagati y'abayisilamu n'abandi bantu baturutse mu yandi matorero asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
kuba twumva tariki cumi n'esheshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba ishize ijwi ry'amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi ry'amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
murabandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc ubu naho mwumvirize ikiganiro ntorere kazoza gitunganywa na studio ijambo
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza ee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunze ibiganiro bya studio y'ijambo ndabaramukije jerome niyonzima ndabaha ikaze muri cya kiyago cya politike mwikundira arico ntorere kazoza muri ntorere kazoza cuno munsi tukaba tugiye kugaruka ku bijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'iyarusha kuzohabwa abazaba badashoboye gushikira amatongo yabo reka nsabe mugenzi wacu terance manirakiza aganire n'abatumire batatu hakaba hari Dieudonne Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo ari wo CNTB hakaba na Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi ujejwe gushira habona ukuri no kunywanisha abarundi severe araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge Terence Manirakiza ijambo ni rwawe jambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi hano muri studio turi kumwe n'umutumire mbonimpa Dieudonne asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonne turaramukije tunabaha ikaze muri kino kiganiro Eh ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari kwarakurikirana kino kiganiro Mhm. mukanya rero turaheza ah, tu- twinjire mu kiganiro nyezina kutagumana n'isoko ry'amazime naba muyage muzibukira ibyo bimene jambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi
Eh, muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi musenyeri Jean Louis Nahimana aho atubwira igituma eh, uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise eh, ah, utegerezwa no gushumbu- no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo ahanini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye yarusha ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya Eh, uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro eh, byabereye arusha Eh, igihe eh, abanyepolitike eka n'abandi baserukira abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amabi yagiye arisubiriza aba mu burundi Eh, mbere agasiga eh, abantu benshi bakozwe ko n'amahano Eh, niyo bagira bati ego men byiza yuko tugira intambwe eh, yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu eh, tutorenza ku ruhu rw'amazi Eh, nuko twobanza tukabirabira hamwe eh, tukabigaya kugira ngo eh, turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibize bi- bi- bisubire kuba muri iki gihugu Eh, muri ibyo mu ngingo yo bigiriye eh, harimo n'uyu mugwi yego me abarundi bifuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya amahano eh, yabereye n'amabi yabereye mu gihugu eh, kugira cyane cyane basubize iteka abarinyazwe Eh, nogira nti abambere eh, dushira imbere eh, n'abakozwe ko n'amahano Eh, n'abo bantu isinzi eh, bishwe bakagenda gutyo amazima yongo eh, imiryango yabo gushika uyu munsi itaramenya icashikiye ababo Eh, hariho abatotejwe hariho abanyazwe utwabo bagira bati abo bose eh, hamwe batosubizwa iteka hamwe batosumbushwa mu byabashikiye eh, ayo mahoro yobara amahorerane kuba ari uguhendana Eh, ubu rero eh, umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka eh, urenga kumbure muravuze yuko eh, ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza ku gateka abakuwe ko n'amabi yagiye araba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye Eh, uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyazwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu vyabo uwo mugwi kumbure woba ufise intumbero yo gukorera ku bakozwe ko n'ayo mabi muri ubwo buryo ego me mbere n'itegeko ritugenga riratomoye eh, rirategekanya eh, eh, ico nokwita gushumbusha Eh, abatakaje ivyabo abanyazwe eh, mu bitari bike eh, n'ayo matongo eh, arimwo Eh, nibaza ko intambwe ya mbere eh, ni uko tubanza kumenya uko ibintu byagenze eh, kumenya abantu eh, bakozwe ko n'ayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe eh, gushoboka eh, mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro Eh, uwo- eh, nogira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri eh, na cyane cyane tugashyiraho ikibanza eh, navuga nti kininiya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano Eh, tuzorabira hamwe uburyo bubereye eh, dufatiye ku aho burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwa iteka eh, mu babo no mu byabo
tuvuga amahoro turondera amahoro tuganire
reka duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muvyakira gute mwebwe Ego, murakoze eh, ni umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Eh, Ibi bashira imbere ni vyiza ah, nkako ni kwitegeko ribivuga eh, kandi na twebwe muri CNTB eh, ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ibyiwe yanyazwe ibyiwe kubera amabi iki gihugu cyagiye kiracamwo kuva uburundi bwikukiye murumvise rero cyane cyane ibyo uyu arongoye uyu mugwi severe umenye ugejeje kumenya ukuri no kurekuriranira usanzwe ukora Eh, na twebwe muri sentebe icyo dukora ni uko mu byo tuba turi ko turakora eh, ni ukugira ngo twakire ayo matati twakire eh, abo bahunze bahungutse uno munsi bagasanga ibyabo byaranyazwe turi ko turabikora rero eh, turagerageza eh, u- tugakorera kuri iki cyane cyane kiri eh, muri uyu mugwi kumenya ukuri no kurekuranira tubanza da- ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega uku kuri kumeze gute ku byabaye tukamenya ntihabaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ibyiwe abisubizwa gute tugaca turaba rero mu bikorwa bya sentebe tugaca tu- kugira ngo uyu muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute mbega mukiri ngaho nyene mu ntavagira ati muza gusanga mufise igikorwa kimwe kuri ico kibazo E, urunganira igikorwa ca Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye u- Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko eh, muri ibi bitu turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga ibihumbi mirongo itatu ugasanga hari abayibayemwo naho tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana amaraye waronkeye ngaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zana i- umushumbushe dukeya ku byo warondeye uyu mugwi rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi murumva ko bizogenda neza
isango ry'abasangiye ikiyago
kereka kumbure eh, dukwitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya, ya Rumonge aho turi kumwe n'amasumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mu ishirahamwe mbere narirongoye ry'abahungutse Atanazi turaramushito nabanikaze mwaramutse neza uduze akajwi ka Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve murakoze cyane mwaramutse neza Mhm. Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho tuko turarabira hamwe uko umugwi kumenya kuri no kufasha abarundi kunywana eh, uzoheza ukitaho kibazo eh, na cane cane gihanze ah, abahuye n'amabi eh, Burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo Eh, wumvise ko kumbure batekanya kugi kugikorera ko ubyakira gute Eh, ivyo jewe ndabishima nk'uko twari dusanzwe tubivuga Eh, twa- ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka a- atahunze kumva zimuvuyeko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akaca abarirwa n'abantu bamwe bamwe ngo ntiyobishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya ico gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri yerb ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ivyo bintu twebwe hari ikintu tuba twasimye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwa karya gace uba wagabuye n'umuntu ni uko wohabwa agasumbusho rero nk'uko maze kubyumva eh, babivuze babishikiriza abo ba nyakubahwa Mhm. ariko muri ico gihe byaca bigenda gute Mu byi- ibyahejeje bigenda gute muri ico gihe Muri- muri ico muriko gihe- murasaba gushumbushwa Eh, muri icyo gihe twasaba gusumbushwa ku ruhande twa- na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi sentebe Eh, ni ukuvuga yuko ni ndi umwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega turashobora kugabura n'umuntu utavukana tugaca dutaha uko nyene sentebe itegekanije iki ikibazo kijanye no gusumbusa aho twebwe nta nyishu batwi- baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo ni ubwo gushikiriza umuntu itongo canke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha ntacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo bo muri mu migambi yabo icyo ntikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko mu- umugwi severe eh, bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico turagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa Eh, kuko kenshi aho umuntu avuga eh, akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibijeho nimba kizobaho eh, ni igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukaca ugenda uko nyene birababaje cyane masumbuko usanzwe arongoye umugwi seve avuga yuko ah, ubwo gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro ah, hagati y'abo bantu babiri usu- uwo uba yarasubije itongo canke uwo bayitwa ngo yara- yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe ni kubibona niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuhaho yari asanzwe ari itongo ryiwe kuko niwe yatakaje ahanini nshobora harura nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanje hanyuma rikoreramo uwundi jewe rero mvuga yuko ati hamwe byoba byiza mu gihe em, hosumbushwa umuntu yahunguwe kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimazemo imyaka ataririmo kuko yatakaje ibintu byinshi murakoze
urakoze terance barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse abariko baratwumviriza ko cyari igice cya mbere aho twariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazoba badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira jerome niyonzima nongere nkenguruke mwebwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kurobanirwa mu banyu no mu vyanyu n'aho utaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
turabashimiye mwebwe mwese mwari muteze amatwi ijwi rya amerika aha niho hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe nanjye hozine munezero innocent kimenyi niwe yadufashije gushyira hamwe ibiganiro ndamushimiye nawe nyine mugire umugoroba mwiza mwese aho mwari